popular nollywood actress So then they call destiny etiku don come cry out oh. He say do don tire for all this thing when it happened happen to am Another woman oh, one popular actress So don't o don the eh, the husband nephew oh. sake of eh, small uh, disagreement o now e carry knife ekweram my people now welcome to omorin gist tv i greet una according to una time here a place where we be say with the. do trending gist and things wey be say e dey shele for naija in case you never subscribe to this channel abeg make you hit the subscribe button o make you click the bell notification for all my wonderful returning subscribers say god go bless una and do well o alright so my people, make we dive into today gist this woman wan be say una dey see her face so na ogun state o i no know wetin people say make dem begin dey pray for ogun state people because things wey be say dey happen for that state e don pass be careful na for ogun state na im one boy carry im girlfriend and im three friends dey go cut the girl neck they say they wan take am do morning ritual for ogun state many many things for ogun state na be dat uh, uh, timothy dat uh, master degree student for for one oduduwa university When he go lodge for um, for adegoke hotel na so dem lego dat one carry am go bury before police come investigate the same ogun state many many many things. wey be say dey happen for ogun state na people they ask say abi broda satan go sit down for ogun state because we no understand my people oh this woman wey do face like a on so yes so o hmm na small thing, o na im can go kpeme in husband nephew o 17 years old eh, old husband nephew waiting cause problem They say mirror for house na the boy whether i purposely break am i abi mistakenly break am or na di ekwo start na im woman carry knife eegwem na so na so di guy take lego na so e take go rip. una dey see wetin anger dey cause wen dem dey tell pipo say make una control una anger make una control una anger dis nigeria one i dey see so make you if you see person for road insult you give am chance o una see dis youtube channel website e dey do. When i go post video if you see some kind comment where some people go go write for me eh i go just know say this one eh sadness don't take overtake am People they sad people they angry people poverty level high things where they make person they vex every day they grant. so if you understand people, so when some people will come my channel come put some kind negative comment what dey be say when i look finish i go laugh i go say this one na people will be say sadness don don already overshadow them, because if you are not happy you cannot give happiness Now, what you get now you go feel give okay you come person channel you listen to in gist finish you no like wetin he do you waka waka pass or you no even like the person why they come him channel they come watch for they go just that bitterness wey they inside their spirit they go want to transfer and give person na so it e just be some people don't know how to control their anger that is why a lot of people need to do what they call anger management because you go do some kind things where be say some people go even provoke you like this eh go be like say make you even your own children when be say you born It they happen like that It they happen like that so kind time when i go every day my life stream like this my son go just carry on. come me and i go come show ourselves small people go come just they laugh somehow so that's so e just be on oh, my people o oh. na so this woman just take payment the boy now they don carry the boy go put for mortuary meanwhile im olopa don carry am go eh, detain They say they want to carry more investigation una dey see am so anger no be better thing. so the lesson wey be say we go learn from this. gist be say make you try control your anger nigeria dey boil hunger full everywhere no money if if you get money sef today you buy something tomorrow e don increase things are expensive for abroad i hear say full stop cheap say if you work you go fit at least your basic um, things for life wey be say the most necessary thing wey be say person need na food e cheap but for here person even food people no dey see e chop so annoyance poverty na dey turn to annoyance people no happy so when somebody provoke you just give am chance and na poverty na dey cause all dis tins. because dis woman now you wan tell me say if to say she dey live for a very big house dey live for a very big place wey mirror full everywhere say person break one mirror na im be quarrel na im be annoy am before you know carry bottle igba or knife. e make sense so my pipo know na di lesson wey we go learn for dis one now if dis woman no get beta lawyer na so im e go take end up for life imprisonment na di thing so because of wetin anger. something wey person go control na be dis one so another gist na about this our beautiful nollywood actress wey dem dey call destiny etiku most of una wey be say una no know destiny etiku na she be this o oh. god bless am with natural ikebe why some people say na lie say e go do am destiny go do nyash and e really use dat nyash take dey pepper im colleagues dem wey be say dem dry for for back like kpanla so not be him destiny saying the small girl with big god it was some time ago he don come flaunt one big car people say hey for where now? sugar daddy give her more. Now one belema oil for port harcourt here na give am Now so destiny etoku e flaunt house They say for where for where we see money Now man build the house for am na me i call the house say abeg where they for the seed and the men because na this same port harcourt where dem for dey see the men why people go just feel say a woman when e be say e work hard finish e do so e do something for himself dem go attribute am say na man una come mean say my gender come lazy so sotey we no dey productive na only our kpekus now we go fit take do eh, dey productive i no understand The man wey be say e dey build that ah, kind powerful house dey give destiny etoku and dey buy am that kind car say wetin happen na destiny eh, eh, kpekus na red pass make una dey use una sense now me i no see any man o oh, i no ever see that man wey be say apart from all this, our politicians wey be say dem dey thief money na dem me i no say dem dey do that kind thing for women and na very few so me one thing i believe be say i believe in hard work and i believe say no be all dis no be all nollywood actress na uh, maybe build house with their kpekus or maybe na uh, man build house for so i no understand This thing don too much na im destiny etiku come out come cry say im beg what people o say im don work hard for this life sleep e no dey sleep na so she dey toy day and night dey make sure say im manage maggie and margaret to reach where im dey so say make una no dey attribute her success to any man again say no be man na im buy am house no be man na im give am car una see destiny ediku one day wey be say im mama dey fire prayer for am yes so when you as a mother you dey pray for your your children god go give them divine upliftment yes e dey happen like that. destiny otoku one i dey see so yes she dey do nollywood but i want to let una know say no be only nollywood na im dey give dem money o most of dem dey do all those endorsement deal most pipo dey come meet dem for endorsement day like tony abraham and odukola odu odulade oduko uh, adekola wey be say dem dey help um, um, saidu um, wetin dem dey call dat woman um bamidele dat uh, revolutionary. revolution eh, estate take do endorsement una they see am so when e be say the thing come fire fire back when e be say they come they drag them for social media so most of all dis um, um, nollywood actress both the actors then they get endorsement The and this endorsement deal most of them they pay them well That is where they make their money so make I know they talk say na man na I buy car for destiny to go. na man na I build as for am me i dey ask where dem the men dey no be dis nigerian men wey be say i dey see abi pass dis one wey be say i dey see so me i don dey for dis social media no be all dis nigerian men how many of dem oh, hmm, abeg una eh. no just dey feel say na because if una dey give glory to all dis things say na man and i buy for all dis our young young girls of nowadays go dey want to believe say yes they cannot work hard and make their money na until dem go kerewa man for hotel that is when they will make money wey be say go how many kerewa you go kerewa wey be say you go fit man abeg abeg make we just change this um, this ideology when e be say once once woman dey successful dem go say eh e don dey follow big big politician e don dey follow heavy heavy uh, oil magnet dem na so na dem dey give am money no be like that, my people. girls dey wey be say dem dey work hard Where be say dem dey make money pass even di men dem linda ikeji na one of dem yes we know our popular blogger wey dem dey call linda ikeji She is one of the richest blogger in dis world one of the richest so how many men una go say na him give na so egbegbo eh, eh, dat eh, interior decorator na so he build house finish People say na man when he come out come challenge say any man wen he be say e know say na him give na him give am money to to take build dis house say make he come out. make he come tell di world say na him say him dey bet dem hundred $100 that is i mean sorry million us dollars say him go give am out any man wey be say come out no be everybody shock deysef pipo dey wey be say god bless. wey god don already bless dem pipo dey like dat so make una no dey attribute all dis success to. Um, all this men na dey make di men look like say na only dem know how to make money eh no be only dem know how to make money o oh. dis one no be those days wey be say women dey down dey cook for only kitchen women are hardworking so often ten dey attribute dis whole success to men e dey make me dey feel somehow i have a daughter i no know how if my daughter dey watch all this maybe because go see say ah dem say na man na im buy car for odesun university. him go dey look as me i dey tell my daughter every day say my daughter you can be successful in life you can buy your own car you can build your own house -huh. so no be all those all those kind of thing wey be say people dey talk make dem stop am make dem stop am because this our small small girls dem dey watch before dem go go do ashawo when e big pass dem una dey see every day na so dem dey kpeme dem the ones wey dem go carry go hotel dem go kpeme dem different different thing like that because of say dem dey desperate to make money by all means no it's not like that so na so e just be my people. now na go take ashawo ashawo eye take dey look destiny etuku say na man na im give am money wey e take build as na no be so but one thing i know be say people dey when e be say girls dey wey e be say dem dey hustle make money legitimately no be say na go come dem full dem plenty so all dis thing when be say they happen for nollywood industry i just feel say na jealousy na in the cause am big time jealousy jealousy too much una go just the jealous una sef as you see all this nollywood eh, industry mostly the female version of them eh Now so that they do unhealthy competition among themselves that is why some of them eh they highly eh that that is eh their pressure they high they they desperate some of them dey ready to collect person husband just because of say they want to meet up Then they take eye they see rich man woman when they say don't hustle with your husband suffer finish once they just say this man rich he get money their longer truth go just dey inside dem know they say no even though the man only dem go tempt the man drag the man before you know they go use carry matter for the man The man go call forgetting wife and the children when he suffer when when they suffer together. Now why all my people? Now this one I say make i carry come on how una see this matter But the thing wey be now go learn from this thing be say why i dey do this video be say i they do this video because of our future children When we say future generation future girls of our this our girls these days make dem not come dey put their mind saying a man make dem not come dey think say without without men they're not go feel survive or without men they're not go feel progress or without men dem no go fit eh, achieve wetin dem want to achieve make una stop am abeg ah destiny front car eh, pack where na belema na man na im buy am for am di man get money eh make e pack for one corner na sugar daddy eh easy you even to even get sugar daddy na una never go follow get no dey make dem begin dey buy house dey build dey build eh, buy house and dey buy car for una. abeg make una just stop all dis kain mentality of eh, the the the way e be say that they take people to be these days honestly na this one i say make i just carry come gist for here una have a nice day bye